Kun sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadeetti isinii dhihaatu qophii afaan Oromooti. mootummaa naannoo beenishaangul gumuzii fi riphxee loltoota warraaqsa bilisummaa uummata gumuz hedduutti waliigalteen mallatteeffame jedhame irratti gabaasa xiyyeeffatu gara booda immoo qophii fayyaa keessatti dhukkubni sammuu afrikaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabaa jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa ibsi baase waan har'aaf qabnu keessa'ee akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya qophii kamisaa irraatiif qabnu wajjiniin walsiin barsiisatee ani turu ani tigisti gammeeti oduutu as aanaa kinooti.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin xumuruudhaafiin walga'iin marii gamtaan Afrikaa qopheesse onkoloolessa 24 bara 2022 Afrikaa kibbaa keessatti akka taasifamu gorsaa dhimma nageenyaa muummee ministeeraa Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadder Reediyaan Huseen kamisaa irraa ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Assooshiyetid Pirees gabaasee jira. Dubbii himaa dura taa'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa kan ta'an eebbaa Kaloondoo gama isaaniitiin marichi akka onkoloolessa 24 taasifamu VOA'tti himuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinneerra gabaasee jira. Ambaasaadder Reediyaan Huseen fuula Tiwiitarii isaanii irratti mootummaan akka marii kana irratti hirmaatu beeksisuu isaa ibsanii gareewwan tokko tokko tarkaanfii ittisaa nu fudhachaa jirru irratti oduu sobaa facaasuudhaan marichi akka hin taasifamne yaalaa jiru jedhaniiru. Mariin nageenyaa gamtaa Afrikaatiin qophaa'e kun kan taasifamuudhaaf karoorfame onkoloolessa saddeet bara kuma lamaaf digdamii lama yommuu ta'u sababa loojistiikaatiif jecha ittuu hin taasifameen hafuun isaa ni yaadatama. Dhimma kana irratti kan gabaase maddi oduu Ajaansi Firaansi Pirees karaa adda bilisummaa uummata Tigraayin deebiin haaraan kenname akka hin jirre ibseera. Haa ta'u malee hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dhimma marii nageenyaa irratti ibsa kanaan dura kennaa turan keessatti marichaaf qophaa'aa ta'uu isaanii akka himaa turan ni beekama. Dhaabbileen yookaan kaampaanonni miidiyaa hawaasaa walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee haasaawwan jibba irratti hundaa'anii to'achuudhaa fi waan danda'an hunda akka godhan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gorsituun dhimma ittisa ajjeechaa eenyummaa irratti hundaa'e yookiin jeenoosaayidii kan ta'an Aliis Waayimiruun dariituu ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Assooshiyetid Pirees ibsee jira. Ibsi kun akka jedhetti haasaawwan ololaa hooggantoonni mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay taasisanii walitti bu'iinsichi akka babal'achaa deemu taasisee jira. Walitti bu'iinsichi babal'achaa deemee yeroo ammaa hokkora saalaa dabalatee gochaawwan suukanneessaan raawwachaa akka jiran kan ibsanii hangaatuun mootummoota gamtoomanii kun haasaawwan jibbaa fi gosa irratti hundaa'anii miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti tamsa'aa jiran rakkinicha caalaa babal'isaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbileen yookaan kaampaanonni miidiyaa hawaasaa to'atan meeshaa danda'ame hunda fayyadamuudhaan haasaawwan loogii fi diinummaa lallaban akka dhaabsisan Aliis Waayiriimuu ni dartuu gaafachuun isaanii gabaasameera. Kaaba biyya Maalaawii keessatti reenfi namoottan 25 awwaala jumlaa keessatti argamuu isaa poolisiin biyyattii roobi kaleessaa beeksisee jira. Dubbii himaa poolisii biyyattii Piiper Kaalaayyaa wabeeffachuudhaan maddi oduu Ajaansi Firaansi Pirees akka gabaasetti Reenfichi kan godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'uu danda'a jedhamuu isaa ibseera. Awwaalli jumlaa kun kan argame magaalaa guddittii biyyattii Luulungee irraa kiiloomeetirii dhibba lamaaf shantama bakka Miizumbaa jedhamutti namoottan bosona keessaa damma murachaa jiran yommuu ta'u, reenfichi kan namoottan karaa seeraan alaa Maalaawii keessa darbanii gara Afrikaa kibbaatti imalaa jiran akka ta'e poolisiin ibseera. Reenfawwan argaman sun kan namoota umuriin isaanii waggaa 25 amma 40 ta'uu danda'a jedhame. erga awwaalame ji'a tokko olii akka hin taane ibsameera. Akka dubbii himaan poolisii biyyattii jedhanitti bara kana keessa ji'a majjii irraa kaasee amma ji'a fulbaanaatti hanga'oonni biyyattii godaantota seeraan alaa dhibba lamaaf digdamii tokko qabuu danda'an keessaa dhibbi tokkoo fi saddeettamii ja'a lammiilee Itoophiyaati. Kutaa biyya Somaaliyaa Haayil Shabalee keessatti roobi kaleessaa balaa boombii qaqqaban lamaan yoo yarate namoonni digdamii tokko akka du'an hanga'oonni mootummaa biyyattii himuun isaanii gabaasameera. Balaan kun kan qaqqabe magaala Jalalaqsii jedhamu keessa bakka kellaa sakatta'iinsii itti raawwatamutti yommuu ta'u, Naannoon sun bakka buufanni waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa Jibutiirraa dhaqanii fi bakka gamoon bulchiinsa mootummaa naannoo itti argamu akka ta'e itti aanaan komishineerii aanaa Jalalaqis Maayiree Huseen Siyaadii VOA'tti himanii jiru. Dhoohinsa boombii konkolaataa irraa raawwatame kanaan hooggantoota siviilaa lama kantiibaa magaalaa Adaan Mohaammed Isee fi komishineerii aanichaa Mohaammed Nuur Ajaguur dabalatee namoonni kudha shanii ajjeefamuun isaanii ibsameera. Balaa kanaan miseensonni waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa lamas madaa'uun isaanii gabaasameera. Namoonni biroo ja'ammoo kan du'an balaa riqicha kaabaa fi kibba Soomaaliyaa walitti fidu isa magaalaa Buloobaardee keessatti argamu irratti akka ta'e beekameera. Komishinariin aanaa Buluu Bardee Ahimad Mohaammed Nuuri akka VOA afaan Somaaleetti himanitti namootaan saayikilii mootorii fayyadamanii lama. Haleellaa bakkeewwan lamman kanatti raawwatamu kanaaf gareen hidhattoota Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuun isaa gabaasameera. Waraanni mootummaatii fi hidhattoonni naannoo loltoota Al-Shabaab naannoo kibba lixaa Haayil Shabalee Galmuduugii fi kibba Jubbaalaandi keessatti argaman irratti torban dhufu keessatti duula taasisuudhaaf qophii akka xumuran dubbi himaan waraana Somaaliyaa Jeneraal Abdullahi Ali Anood qibxata dheengaddaa ibsuun isaanii gabaasameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummee ministeeraa mootummaa Biriiteen ta'uudhaan guyyaa afurtamii shaniin dura kan filataman Liizii Tiras aangoo isaanii akka gallakkisan ibsanii jiru. Liizii Tiras sababa aangoo isaanii gallakkisu ilaalchisee haasaa taasisaniin hoggansa isaan irraa eegamu kennuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti imaammanni diinagdee isaan qopheessatan gabaa tasgabbeessuu hin dandeenye. Paartiin isaan bakka bu'anii muummee ministeeraa ta'an amma jimaata dhufuutti nama isaan bakka bu'u ni beeksisaa jedhameera. Liizaa Tiras seenaa muummee ministeerummaa biyya Biriteen keessatti nama yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa biyyattii hooggananidha jedhameera. Erga bara 2019 asii Biritaaniyaan muummee ministeeraa afuraffaa qabaachuudhaaf deemti. Gamtaan Awurooppaa dhaabbilee xiyyaara nammalee yookiin diroonii biyya Iraan keessatti hojjetaman raashaadhaaf dabarsanii kennaniiru jedhe irratti murtoo qoqqobbii dabarsuu isaa beeksisee jira. Yeroo ammaa pirezidaantummaa Cheekiin kan hoogganamaa jiru gamtaan Awurooppaa kamisaa irraa fuula tiwiitarii isaa irratti akka ibsetti ambaasaaddaroonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa guyyoottan sadii fi marii erga taasisanii booda qabeenyi namoottan dhuunfaa sadiitii fi kan dhaabbata tokko akka hin sochoone murteesseera. Murtoon kunis kamisaa irraatii jalqabee hojiirra kan ooludha jedhameera. Maqaan namoottanii fi dhaabbata murtoon qoqqobbii kun irratti darbee ifatti hin himamne. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii kanaan dura dhaabbilee Iraan afur irratti dabarsee tures itti fufuudhaaf akka qophaa'aa jiru ibsameera. Mootummaan Raashaa xiyyaarota nammalee yookiin diroonii Iraan keessatti hojjetaman fayyadamuudhaan Yukureen irratti haleellaa raawwachuun isaa ibsamee jira. Haa ta'u malee Iraan akka diroonota kana Raashaadhaaf hin kennine Raashaan immoo gama isaatiin diroonota kanatti akka hin fayyadamne ibsaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
oduu har'aan isin dhiyeesse bafqaaduu moradaati si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo voa afaan oromoo daakkaam irratti kallattiidhaan tamsaafamaa jira itti dhiyaadha yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaayi waan hafetti ceena. mootummaan naannoo beenishaangul gumuzii fi ribxee loltoonni warraaqsa bilisummaa uummata gumuz isaan lamaan hedduutti waliigalteen mallatteeffamuun himameera waliigalteen kun dura taa'aa warraaqsichaatii fi pireezidaantii naannoo beenishaangul gumuz hedduutti kaleessa mallatteeffamuudhaan ibsame naakoor malkaa kanarratti gabaasa qaba.
waliigalteen nagaan kun kaleessa pireezidaantii naannoo beenishaangul gumuz ashaallee hasanii fi durataa gurmuu ribxee loltootaa warraaqsa diimokiraataa uummata gumuz guudeen giraa'in guddataa jidduutti mallatteeffamu mootummaan naannichaaf guudeen ibsanii jiru hoogganaan itti aanaa waajjira koominikeeshinii naannichaa admaasuu morkaa rakkoo nagaa namootni hedduu keessatti ajjeefamanii fi qe'ee isaanii irraattiin buqqaasaman furuuf waliigaltichi ni fayyadaa jedhu አሁን ከንብረቱ ውድመት ጋር ተያይዞ አሁን ካለው ሰዎች መፈናቀል ጋር አለው አሁን ካለው ሞት ጋር ዶነማ ቡቃቲ ውምታ መንጫቲ ቀቤኛ ቀቀቤ ጅ ወልቀበቴ ረኮ ነጌኛ ከናን ዱራ uumamaa turerraa bu'aa waggoota darban sadan keessatti argamee hin jiru kanaafuu waamicha nagaa taasifame warri guudeen illee simachuudhaan nutis kana kabajnee nagaa amma jiru gara nagaa waarawaatti jijjiiruudhaaf waliigaltee mallatteeffamedha waliigalteen kun jechuun dubbatan durataan guudeen giraanyi guddataas yaada obbo Admaasuu ni deeggaru.
ይህ ስሙሌት ዘላቂ ሰላም ያመጣል ብለን እናምናለን።
waliigalteen kun nagaa waarawaanii fida jennee amanna keessumaa godinaalee kaamaashiif matakkal keessatti rakkoowwan nagaa uumamaa turan furuun akka nagaan amansiisaa dhufu guddinni hawaas diinagdee akka jiraatu gochuuf ni fayyada jennee amanna mirgi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatanii akka eegamuuf olaantummaa yaadaa mariin gabbate akka jiraatuuf waliigaltee nagaa mallatteeffamedha. jechuun dubbatan obbo Giraany miseensotaaf hooggantootni guudeen hidhamanii jiraachuu laalchisee waliigaltee mallatteeffame kanarratti waan mari'atamee jira jedhan.
ታሰሩ የሚገኙ ብዙ ናቸው። አሁን መተከል ሶስት መቶ በላይ ነው የሚሆኑ የታሰሩ።
namoonni hidhamanii jiran hedduudha matakkal keessatti namootni hidhamanii jiran dhibba sadii ol ta'u miseensotni koree keenyaa fi itti gaafatamtootni waajjiraa hedduu hidhamanii jiru asoosaaf kaamaashiitti illee akkasuma hanga ammaa kanneen mana murtiitti hin dhiyaanne illee jiru. kanneen dhiyaatanis jiru kanaaf haala adeemsi seeraayyamuun namootni kunneen adda ba'anii akka gadhiisaman abbaa alangaa federaalaa wajjin haasa'uun akka furamu mari'annee jirra mootummaan federaalaa illee nu gargaaraa jira namoonni kunneen ni gadhiifamu jennee abdanna jechuun dubbatan obbo Admaasuun illee dhimmoota ijoo waliigaltee irratti eeraman keessaa tokko waa'ee hidhaa ta'uu dubbatu.
አባላቶቻቸውና አመራሮቻቸው ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ፕላስም ደግሞ በስሜ ጎዲን የታሰሩ miseensotaaf geggeessitoota isaanii hidhamanii wajjin wal qabatee akkasumas dargaggootni gumuus sababa maqaa guudeeniin maqaa guudeeniin wal qabatee hidhaman maal ta'uu akka qaban kanneen seeraan qabamaniif heematni irratti banamee jiru kanneen biroos jiru kuni waliin mari'achuudhaan naannoof federaalli waliin ta'uudhaan haalli akka isaanii ilaalamee akka himannaan addaan citu kanneen dhiifamaan gadhiifaman yoo jiraatan akkaataa seerri iyyamuun akka raawwatamu waliin dubbatamee jira jechuun dubbatan obbo Giraany riphxee loltoota guudeen keessaa kanneen kuma torba caalan gama nagaan seenuun hawaasatti makamuu isaanii dubbatanii jiru.
ታጣቂዎች ባለፈው በሁለቱ ዞኖች ከሰባት ሺህ በላይ ነው የገቡት።
godinaalee lamaanitti hanga ammaa hidhattootni kuma torbaa ol seenanii jiru. kaleessa matakkalitti waliigaltee nagaa kana dhaga'anii kanneen seenan illee jiru. yeroo hawaasatti makaman kana ammoo meeshaa isaanii jaarsolii biyyaaf poolisii biratti galmeessaniiti kan galan jechuun dubbatan. waliigaltee mallattaa'e keessatti dhimmi namoota hojii isaanii irraa ari'amanii turan illee jira jechuun obbo Admaasuun namoonni kunneen hojiitti akka deebisaman taasifamaa jechuun dubbatanii jiru. Dhimma carraa hojii dargaggootaa wajjin wal qabatus waan jedhan qabu.
እንደ ሀገር እንደ ክልሉ ያለው የተያዘ ጉዳይም ቢሆን ስለሆነ Carraa hojii ilaalchisee akkuma naannoof biyyaatti karoora qabameen kan wal qabatu ta'ee dandeettiif naamusa isaaniin bakka isaan madaalutti akka qacaraman taasifama. Warri kaan ammoo akka fedhii isaaniitti gurmaa'inaan akka hojjetaniif carraa hojii uumuu fakkeenyaaf albuuda irratti qonnaa irratti akkasumas hojiiwwan biroo irratti akka isaan hirmaatan ni taasifama jechuun dubbatan mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuziif guudeen nagaaf tasgabbii akkasumas dhimmoota hawaas diinagdeef siyaasaa irratti akka waliin hojjetan waliif galuu isaanii ibsanii jiru naannicha keessatti waggoota afran darban keessatti haleellaawwan raawwatamanii namootni hedduu yommuu ajjeesaman kanneen kuma dhibbaan lakkaaman ammoo qe'ee ofiirraa buqqaasamu gabaasamaa turee jira gama kaaniin mootummaan nagaa tasgabbeessuun buqqaatota gara naannoo isaaniitti deebisuun hojii deebisanii dhaabuu hojjetaa akka jiru ibsuun isaa ni yaadatama sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis istirratti lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Gara gabaasa ittaanutti ceenaa namni qondaala gurmuu shororkeessaa Alshabaab ajjeese doolaari 25,000 akka badhaafamu bulchaan Somaaliyaa Iddugaleessaa labsaniiru. Waraanni biyyattiitii fi milishoonni gosootaa kana malees haadholii warraa akkasumas haadha deechuu miseensota Alshabaabis akka ajjeesanii bulchaan kun ajaja dabarsanii gurmuuleen mirga namoomaa ajjeechaa maatirratti murtii malee akka geggeeffamu labsame kana rifaatuudhaan laalaa jiranii gabaasaa Mahammad Yuusuf Muqaadishoorra erge Bafqaadu Muradaatu dhiheessa.
Bulchaan kutaa biyya Somaaliyaa Hiiraan Alii Jeeyitee dilbata dheengaddaa ibsa kennaniini lola kutaa walakkeessa Somaaliyaa keessatti taasifamaa jiru irratti namoottan hidhattoota Alshabaab ajjeesanii fi akka badhaasa maallaqaa kennan ibsan. Bulchichi kana kan dubbatani wal waraansa walakkeessa Somaaliyaa kutaalee Hiiraanii fi Galgaduud keessatti Alshabaabii wajjiniin taasifamaa jiru ilaalchisuudhaani. wal waraansa kana keessatti siviilonnis waraana mootummaa cina dhaabbachuudhaan hirmaatanii jiru.
shabaab oo maleeshiyaada qofkii soo dila hadda malees maqlaayo oo madaxiisa ama xinihiisa soo laalaadinaa keena.
Nama loltoota Alshabaab ajjeesee fi doolaara kuma shan kan ajajoota waraana Alshabaab ajjeesee fi doolaara kuma kudhan warreen hoggantoota Alshabaab kan akka Alii Dihiiree dubbi himaa garee Alshabaab ajjeeseef immoo akka doolaara kuma digdamii shan badhaasan dubbatanii Alii Jeeyitee. Lolli qindoomina waraanaatii fi siviilotaatiin bakkaawwan walakkeessa kibba Somaaliyaa bakka Alshabaab bal'inaan qabatee jiru keessatti taasifamaa jiru murteessaadha. Mootummaan Somaaliyaa garee hidhattoota Alshabaabiin balleessuudhaaf fala danda'amu hunda akka fayyadamu beeksisee jira. Akka jeeteen jedhanitti tarkaanfichi maatiiwwan miseensota Alshabaabis kan dabalatudha.
Walaalaadha waxaan rabaa in gabadha laga dilo shabaab oo habarta laga dilo oo midka aad qaraabada dhow tihiin.
Akka haadholee warraa fi haadhoowwan Alshabaab ajjeeftaniin barbaada. Firoottan keessanii warreen Alshabaabiin ta'an akka ajjeeftaniin barbaada jedhanii Ali Jeetee. Murtoon ajjeechaa maatiiwwan Alshabaabii gareewwan mirga namoomaatiin falman biratti yaaddoo ta'ee jira. Qo'ataan Amnestii Intarnaashinaali Abdullaahii Hassan maatiiwwan irratti xiyyeeffachuun dhiibbaa seera mirga namoomaa addunyaa akka ta'e VOA'tti himanii jiru.
Under international humanitarian law, parties to a conflict are required to at all times distinguish between combatants and civilians. Parties are also required to take all feasible precautions.
Akka seera mirga namummaa addunyaa keessaatti gareewwan walitti bu'iinsa keessa seenan yeroo hundumaa hidhattoota siviilota addaan baasanii ilaaluu qabu. Gareewwan walloliinsa irra jiran lubbuudhaaf qabeenyaa siviilotaa tiksuudhaaf of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Dhimma Somaaliyaa keessatti humnootaan mootummaa fi humnootaan isaan cina dhaabbatan qooda fudhattoota idilee addunyaa fi kan naannoo dabalate akkasumas. hidhattoonni al-shabaab siviilota irratti xiyyeeffachuu irraa of qusachuudhaan seera addunyaaf abboomamuu qabu.
Abdii Aziz Hussein Haayizaakii dhaabbata Hamiid bin Kaliifaa Siviilaayizeeshin jedhamuu fi wiirtuudhaa fi qo'annoo biyya Deenmaark keessa maaneffate keessatti xiinxalaa dhimma nageenyaati. Haayizaak sochiin tarkaanfii maatiiwwan al-shabaab irratti fudhachuu bu'aansaa akka faallaa ta'uu danda'u dubbatan.
In la beegsado shabaabka dadka xaasaskooda iyo carruurtooda iyo qaraabadooda.
maatiiwwanii fi ijoolleewwan alshabaab irratti xiyyeeffachuun rakkina qaba sababiin isaas namootan xiqqoo lammiiwwan biyya alaa ta'an irraa kan hafe alshabaab harki sagaltama lammii biyyattii malee waan bakka biraatii dhufan yookiin sheexanoota miti. kanaafuu yommuu maatiiwwan alshabaab keessumaa immoo ijoolleewwan homaa hin beekne irratti haleellaan raawwatamu akka goosti maatiiwwan kanaa alshabaabiin deeggaran taasisa.
Ayizaak itti dabaluudhaanis badhaasni maallaqaa yaada gaarii akka ta'ee fi yuunaayitid isteetsi hooggantoota alshabaab irratti namoottan tarkaanfii fudhatanuu fi akka maallaqa kaffaltu kanaan dura beeksisuu ishee ibsanii badhaasichi loltootaa fi milishoota gosaalee jajjabeessuudhaan sochiin isaan hooggantoota alshabaab adamsuudhaaf taasisanii akka dabalu kan taasisu akka ta'e dubbatan.
Beesha caalamkaa way bogaadinaysaa maxaa yeelay dad badan oo shabaabka ka mid ah ama Kaffaltiin badhaasaa hawaasa addunyaatiin kennamuu ni danda'a. Hooggantoonni Alshabaabii fi gareewwan shororkeessitoota idilee addunyaa tokko tokko mata mataa isaaniitti kaffaltii ramadameef qabu. Kanaafuu hawaasi addunyaa kaffaltii badhaasaa kan jajjabeessuu fi akka mootummaan waadaa isaa eegu gargaaruu danda'a.
Mootummaan Somaaliyaas kanaan dura namoottan waa'ee hooggantoota Alshabaabii odeeffannoo laatanii akka badhaasu ibsee jira. Mootummaan Federaalaa Somaaliyaa qabeenyaawwan namootaa haleellaa shororkeessitootaatiin barbadaa'anii fi akka maallaqa yookaan beenyaa kaffalu bara kuma lamaa fi kudha saddeeti waadaa galee ture. Waadaan sun kabajamee hojiirra ooluu isaatii fi amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru. Waadaan badhaasa laachuu amma akka haaraatti himame kunis kabajamuunii fi dhiisuun isaa ittuu ifan ta'in turuu danda'aa jedha gabaasni Ahmed Muhammad Moqaadishoo irraa VOAdhaaf qindeesse kun.
daawwachaatii fi dhaggeeffachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii torbanitti dabarra qophii fayyaa. qophii fayyaa har'aa waan lamarratti xiyyeeffata. dhaabbanni biil and melinda gates faawundeeshin jedhamu addunyaarraa dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuudhaan oolu doolaarii biliyoona tokko tuqaa lama ramaduun mata duree duraati inni lammataa immoo dhukkubni sammuu afrikaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabaa jechuudhaan jaarmaayaan fayyaa addunyaa ibsee lamaanuu simbiraan gahuudha jaalannee gammadaa qophooftetti kinooti.
dhaabbati biil and melinda gates faawundeeshin jedhamu. dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa addunyaa guutuurraa dhabamsiisuuf tattaaffii gaggeeffamuuf kan oolu doolaara biliyoona tokkoof tuqaa lama kennuuf waadaa akka seenu ibseera maallaqni kunis dhaabbati dhukkuba pooliyoo addunyaarraa dhabamsiisuuf hundeeffame yookaan global pooliyoo raadikeeshin inishiyetiivs tarsiimoo hanga bara 2026 jechuun waggaa afur booda hojiirra oolchuuf ka gargaaru ta'uun ibsameera. jaarmayaan kun dilbata darbe ibsa baaseen biyyoota lamaan isaan dhumaa afgaanistaaniif paakistaan keessaa vaayirasii dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuf yaalaa jiraachuusaa beeksiseera maallaqni kunis weerara gosoota vaayirasicha haaraa argamanii dhaabuuf ittisuuf kan oolu ta'a kunis dilbata darbe yaa'ii jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan who'n barliin keessatti gaggeeffame irratti ibsame. dhaabbanni biil and melinda gates faawundeeshin jedhamu kun ibsa marsariitii ofii irratti baaseen jalqabbii pooliyoo dhabamsiisuuf gaggeeffameef gara doolaara biliyoona shanii gumaachuusaa ibse karoorrisaas duula tallaalii farra pooliyoo gaggeessuu tajaajila fayyaa babal'isuuf yaalaa ka jiru yoo ta'u tallaalii pooliyoo afaanitti cobsamu kan taayiptuu jedhamu itti fayyadamasaa akka babal'atu taasisa. kana malees gareen kun caasaan fayyaa biyyootii keessa jiru cimsuuf hojjetaa ka jiru yoo ta'u kunis biyyoonni sodaa balaa gara fuula duraaf haala gaariin akka qophaa'an gargaaraa jedha ibsi ba'e sun tarkaanfiiwwan dhumaa dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa dhabamsiisuuf fudhataman baay'ee cimoodha ta'us garuu faawundeeshiniin yookaan dhaabbati keenya hegeree pooliyoorraa walaba ta'e argamsiisuuf cicha qabaa jedhu hojii gaggeessaan faawundeeshinii kanaa maark suzmaan pooliyoo dhabamsiisuuf karoorri jiru kun tumsa mootummoota biyyootaa dhaabbata geets faawundeeshin rootarii intarnaashinaal dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan who fi giddugala to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan yuunaayitid isteetsi of keessaa kan qabu yoo ta'u isaanuma kanaan hoogganama. mata duree lammaffaatti ennaa ceenu dhukkuboonni yeroo dheeraa turanii fi namarraa gara namaatti hin daddabarre garuu dhibee sammuu fi of ajjeesuu hordofsiisan irratti fuulleffata. rakkoon kun afrikaa keessatti guddachaa ka jiru yoo ta'u furuuf investimentii guddaan gaggeeffamuu qabaa jedhan jaarmayaa fayyaa addunyaatti daayireektarri afrikaa dr maatshidiisoo mo'eeti yeroo mara onkololeessa kudhan yaadatamee kan oolu guyyaan fayyaa sammuu kan addunyaa ilaalchisuudhaan dooktar mooyettiin kana dubbatan jaarmiyaan fayyaa addunyaa guyyaa kana sababeeffachuudhaan barana duulli labse biyyootii namoonni hedduun ofii isaanii of ajjeesan keessatti waa'ee dhibee kanaa hunduu akka hubatee tarkaanfii nama jajjabeessu akka hojiirra oolu ka jedhu ture. qaama tokkummaa mootummootaa kan ta'e jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan dableechoon ibsa baaseen akka jedhetti weerarri dhibee sammuu kun rakkoo addunyaa ta'ee jira kana malees dhiphina sammuu kan yeroo dheeraatiif gabaabaa kan namatti fidu ta'eetu jiru fayyaan uummata miliyoona hedduu kun ija tuffiin ilaalamaa jira jedhan dhiphinni sammuu gosa anzaayitii jedhamuu fi dipireeshin jedhaman weerara waggaa jalqabaa keessatti. dhibba keessaa harka digdamii shan caalaadhaan ol ka'uusaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa tilmaamee jira yeroo walfakkaataa kana keessatti tajaajilli wal'aansaa kan dhukkuba sammuuf kennamu haalaan jeeqamaa fi hanqina kan qabu ture afriikaa keessatti waa'ee wal'aansa dhibee sammuu kan hin baratamne yoo ta'u uummata kuma dhibba shan ta'uuf ogeessi xiinsammuu tokkittiitu jira. kun immoo lakkoofsa ogeessota dhibee sammuu kan silaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa ramadamuu qaba jedhee dhiyeessirraa harka dhibba tokkoon gadi bu'aadha afrikaa keessatti lakkoofsa namoota of ajjeesanii ittisuuf duulli jaarmayaan fayyaa addunyaa gaggeessu rakkoo hanqina ogeessotaa kanas ilaalee ture afrikaa keessatti namoota kuma dhibba tokko keessaa kudha tokkotu of ajjeesa addunyaa hafe keessatti immoo giddugaleessaan. nama kuma dhibba tokko keessaa sagaltu lubbuu ofii dabarsa gama kaaniin addunyaa irratti biyyoota namoota ofiin lubbuu ofii balleessuun beekaman kudhan keessaa afrikaan sadarkaa ja'affaarra jirti jaarmayaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara biyyootii afrikaa akka ta'an dooktar mo'etiin akka jedhanitti afrikaa keessatti dhukkuba yeroo dheeraaf turanii fi namarraa namatti hin daddabarre kan akka dhibee sammuu. kan gara lubbuu ofii dhabamsiisuutti nama oofu dabalaa akka dhufeefi ittisuuf hojiin investimentii guddaan hojjetamuu qabaa jedhu fayyaa sammuu jechuun guutummaa fayyaa namaaf murteessaadha qaamni namaa guutummaatti fayyaa ta'uun immoo uummata afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'anirraa fagoo jira hedduun isaanii dhibee fayyaa isaan mudateef gargaarsa argatanii hin beeknetu isaan barbaachisa kanaaf jijjiirama guddaa argamsiisuuf yeroonsaa ammaa jedhu dooktar mo'eetiin kanumaaniin qophii fayyaa kanarraa xumura torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaate.
Qophii labataa Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata akka hirmaattan si affeera. jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti.
kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenya qophii labataa boruu irratti keessummaa addaan isinii qabadhee dhihaadhaa atleetii beekamaan atleet qananiisaa baqqalaa har'a as waashingtan diisii istuudiyoo vii'ee dhufee daawwateera anis afgaaffii dhimmoota adda addaa irratti atleetiksii waa'ee maatii. waa'ee adda addaa irratti isa wajjin godhee boru qophii labataa irratti isinii dhiheessaa nu eeggadhaa'e egaan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranneera qophii keenya garuu mata duree mata dureedhaan marsariitii keenya vii'oo afaan oromoo daakkaam akkasumas miidiyaa hawaasummaarra waan goonuuf achiin hordofuu hin dagatinaa yaada keessan imeelidhaan hoornaat vii'oo niwus daakkaam hojjettanii nu ergitan sunis nu bira gahaa. qophii keenya as waashintan diisirraa akkasumas biyyarraa warra isinii dhiheessa turan gulaalaadhaa fi piroodiisarii akkasumas ogeessota istuudiyoo wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.